babes mama hey god you need to see her facial expression <laughs> she was about to cry <laughs> good very very good so how much you go pay omo now fifty k jesus fifty k ah <laughs> hey just like that which just like that You collect now. You collect how many he come collect for inside that fifty k how one ah but only that one eh that guy eh if that guy cash you for beds, <laughs> eh hey, mama mama mama you go shout the heavens enjoy am na eh hey, eh, mama settle me na how much you go call you settle me like this mm, i'll give 5k for the info eh 5k na ah na mama hey mama this update wey i carry call give you like ah 5k uh, eh, eh, okay okay okay thank you for you. Eh, eh, now you go, <laughs> ma. You see, now why I like carry show updates come meet you. Eh, because I know say you know dey ever fall my hand eh you know, see the way i just carry you just give you this update i know say next one now you go give am you go double the money you go. omo babes next one eh, eh? any info wey you bring come again mm. increment for eh, you. Hey, eh, mama i trust you i trust you you know dey fall hand eh hey finally this week sef go rest for my hand. Eh? Ah, you need to change am every time every time come be every time come wait see happen. Mama, Mama, this one na see finish oh. No, no, no, <laughs> This one eh, you go do transfer to me. Now you cash. Hey, Mama, Mama, you don't know, you don't know. Is that the reason why you slept with my colleague? What are you even saying? She came to me saying she needed money. She seduced me. And we had sex. I don't know why you're obsessed with this. I thought you girls are into this business together. I knock you, I pay. I knocked her, I paid her. Men knock you, they paid you. It's the same thing, so why are you upset? But you know I'm sweeter than her. You know that. I see no reason why you, you like you should choose me over every other person. Why would you go after her? I'm sweeter than her. I'm more beautiful than she is. So what is it again that you want that you've not gotten from me? Like Charles, I can't just I can't just get it off my head that I met you sleeping with my colleague. Why? Like I, I can't just get it off that you have the effrontery, like the mind to go and you know sleep with my colleague is still driving me crazy. Um, let let's forget about it. You know I've missed you. Viv, you see that peko sweet na? It dey work like magic. You see? Hmm? Viv. You suppose yase as dey beg mi da dey. Viv, give me more. Viv, give me more. Like, hey! Da dey, ah, omo. In just dey ask for more, dey ask for more. A even try yasef. She yase. Hi! Swin a dey ten you datan, sey. do like you do like you go say you sure say you go work baby. you sure say now you see who dey enjoy am na you shey you see am. you work. let me tell you now you have me at your fingertip you better use it wisely because you know what e will keep coming for more. Hmm. my babe. as in make e dey come you need to see uh, in the at least go double the money dey double the money double the money hey double the money babe he give me thirty k. Hey! thirty you see wetin. i dey in na thirty k. wait wait three zero zero zero abi. i say na thirty three zero k. hey babe you don't have get. Mm. you know see, my mama don too dey disturb me for money so i won't give am twenty k for inside the thirty ma come keep the remaining ten k. me ungo. Hey, ah. eh, no worry Now you know, be issue i go give you something i go find something na last last. babe you too stingy. Uh -uh. how. you too stingy which one i say you go find you too stingy i said i go find something na. okay mo talk how much you wan give me. no i go give you three k na. hi this life no balance that is why eh, i said i don't want to They do good for people. oh yeah, i don't. do no they talk like that no they talk okay i go give you five you go share and five five. na now yeah. you dey talk. oh yeah, no. hi babe my babe don hammer. Oh, whoa. Hi. Come in. You're welcome. Thank you. How you doing? I'm fine, thank you. And I is a friend. She's fine, thank you. Oh, pardon my manners. Please have a seat. Thank you. You're welcome. Anyways, I was just passing, so I decided to check up on you. Since the last time you promised to call, I haven't heard anything from you. I'm sorry about that. Okay. I've been very busy at work lately. Please pray me that. Or is it because of love? Come to think of it. You two are not dating. She's not even your girlfriend. There's no difference between she and I. I know. Just the fact that I met her before you two. It makes no difference. Or, don't you like what you see? Of course I do. Take a good look at me. From my head down to my toe. What is so special about her? What does she have that I don't have? I am more beautiful than her asking for is for you to make me your woman. You don't have to say anything. You know what? Since the last time you and I met, I can't, I couldn't get you off me. I think about you every time, every day, and even every minute. In fact, I think about you 24 hours. You are good in bed, and you are handsome as well else could I ask for? All what I'm asking for is for you to make me your woman, or is it too much to ask? Really? Yes. That's all I'm asking for. Hey, you don't have to say anything. babes. <laughs> that man dey bugao. Oh. If he believes us, they dey that man, give and doggy, give him front, give him back. In the screen love, name dey tell me say, give it to me the way love does. Eh? No be small oh. eh? Eh? You o. Eh? mean it. you not go even you believe this is a day who irritates me for my present come they even ask her? why they talk that kind thing You tell me say love sweep past me. hey, hey, God. this one a bad market. What if sweep past me like this. for my face sef the man get guts give me ten k o oh. Now, na ten k give me come for my present call love tell me say make i carry the ten k go house make love come over say love sweep past me. no no no no no hmm. We'll not fit let this one pass us by lie lie no be now e no fit love don't get new updates. and this one in how she even take get updates when me updation mama no get am e no get She love wan cost my ticket I abi when this one come start now we go there. I love go collect our food from our hand shop. we got to do something and very fast very fast we need to do it and do it fast fast, fast if not that girl go just ah ah come food for our mouth oh no make una no worry make una give me time This update it e go reach our hand. She love won't cost my ticket like dis o she no fit how love take care of this wey me updation mama no get her. hey. you e no reach. mama be mama. make una just listen i dey talk too much. i trust you. i dey come. i trust you mama be mama no dey carry last hi she dey come i dey yahweh for am. babes. Hey. Mama, the updation, Mama. Updates don't land. I trust you, now. Updation, Mama. I say, babe, updates don't land. Oh, yeah, now. Shebi, I tell you una say, I go know wetin love dey use. Uh-huh. Omo, babe, I go her room. Oh, yeah, now. Wetin dey. Oh, yeah, yeah, yeah. Speak out. Make I prepare. I go this babe room, I search. Mm-hmm. I scatter everywhere, uh-huh. I search. I'm a babe, I don't see anything. I still can't search again. Say make I still search, search. I don't still see anything, Sha. But as I come, they step out. Babe, I just put one leg, come outside, then my network just connect. My Wi-Fi just connect. I say make I see just go one corner, put hand. i put hand put hand omo now i see kpeku sweet na kpeku sweet na now. Now i see for them. Now waiting that love take use whole chance for work babe hmm. eh okay na the kpeku sweet na wetin you call so okay how we go use get our own. I hear now. i mean uh, where we buy uh, which market we buy am. because <sighs> we don't feel just dey inside water so come enter our eye o e no dey possible we need am we need am so that we're until if you dey do am you no go remember another girl that we. Um, eh, if the update wey i tell you na wetin she used, na no be wey dey dey sell i know they sell kpeku sweet na we know but you know since something don't enter inside this one we need this very particular you update. road now. extra update na extra money my mama mean say if you want that update you settle girls now eh we go settle you eh we go settle you mama if na your own you know say me i trust you trust me you dey dey do eye like this na ten thousand dey give you o na ten k dey give you o. operation mama you know me na see mama once i bring this update for you finish am chance na. assurance go warrant. Uh -uh. mama di mama make i go bring update for mama you mama trust me after you my settlement o. After you na see you, na dey carry last. Something dey behind this thing. That love eh. Ah.